Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye kuri uno wa mbere tukayahera ku yagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
ndagize mwaramutse diane turayahera muyavugwa muri afurika intumwa z'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe impuzamakungu onu gasaba abategetsi ba mali gutunganya amatora mu kwezi kwa kabiri mu ntumbero yo kubahiriza ibyo bumvikanye n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao ni mu rugendo izo ntumwa zarimwo muri mali mu mpera z'indwi irangiye izo ntumwa zirongowe na ambasaderi wa kenya zabonanye n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile imigwi yasinye amasezerano y'amahoro umushikiranganji wa mbere wa mali hamwe na perezida w'imfatakibanza ni mu gihe abategetsi ba mali bo bavuga ko bakeneye ubwa mbere gutunganya ibiganiro hagati y'imigwi y'abanyemali mu kwezi kw'icumi na kabiri kugira barabire hamwe inzira nyayo izobashikana ku matora uwahoze ari komanda wa al-shababu kandi acungishijwe iy'icy'amaso mu rugo iwe avuga ko afunzwe kugira abuzwe kuzokwitoza mu matora yimirije muri somaliya mukhtar robow ali azwi ku izina rya abu mansur yahoze ari icegera cy'umukuru wa al-shababu imbere y'uko yitandukanya n'uwo muhari mu kwezi k'umunani bibiri na cumi n'indwi leta ya somaliya yabanje gushima ko yishikanye ariko mu nyuma yaciye imuhagarika kugira imubuze kuzokwitoza kuba perezida w'intara yo mu bumanuko bushyira uburengero mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abu mansur yabwiye ijwi rya amerika ko ifungwa ryiwe rifise intumbero ya politike niyavugwa hanze y'umugabane wa afurika papa francis ko yasabye ko ingendo yo gusubiza inyuma abimukira batabawe mu mabahari bagasubizwa muri libiya no mu bindi bihugu bidatekanye yohagarara papa ejo ku munsi w'imana yavuze ko ikiza ubwa mbere gikwiye kuba kurokora ubuzima bw'abantu muri mediterane no kubashikana ku musozi ikigo cya onu cyita ku mpunzi hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu bamye banegura uburyo abo bimukira bafungirwa mu bigo muri libiya bagakubitwa bagafatwa ku nguvu hamwe n'ayandi mabi yo kubaboreza igufa israeli ejo ku munsi w'imana yaratangaje umugambi wayo wo kuzokubaka amazu y'uburaro ku bayahudi mu ntara yigaruye ya sijorodaniya ibi byatumye abanyepalistina abaharanira amahoro muri ako karere hamwe n'ibihugu bibanyi nka yorodaniya bamirira kure uwo mugambi iri tangazo ryashyizwe ahabona na leta y'umushikiranganji wa mbere naftali benete yavuze ko amazu igihumbi amajana atatu na mirongo itanu n'atanu azokubakwa muri sijorodaniya yigaruriwe na israeli kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi mu ntambara yamaze iminsi itandatu umushikiranganji wa mbere wa palestina mohamed shtavey yasabye amakungu cyane cyane leta z'ubumwe za amerika guhagarika uwo mugambi wa israeli avuga ko ubangamira abanyagihugu ba palestina turukiya iriko iranebagurwa kidiporomasiya inyuma y'aho perezida recep tayyip erdogan afatira ingingo yo kwirukana abambasaderi cumi harimo n'uwa leta z'ubumwe za amerika bagirizwa kuba barasabye ko umunyaturukiya afunzwe yagirizwa gufashisha amafaranga aho muri sosiyete sivile arekugwa ibihugu by'ubuholande danemarke na norvege byarasohoye itangazo rivuga ko byiyemeje kurwanira agateka kazina muntu muri turukiya kavara n'umwe mu bafasha amashyirahamwe ya sosiyete sivile muri turukiya kandi akunze kunegura perezida erdogan yagirizwa kuba yararondeye gukura erdogan ku butegetsi mu gufashisha amafaranga abagerageje kumukubita kudeta mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hamwe n'imigumuko y'abenegihugu yabaye muri bibiri na cumi na gatatu
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo ya turuvewa akaburungu com nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo nkuru zigize igice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo abanyagihugu b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba mayimayi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye bararekuwe baradushorera twese ngo dushike baratunyaga guhera ku makarite ufite ifaranga wese baramunyaga nta kantu na kamwe na kamwe twigeze dusigarana uyu ni diodone muhoza umwe mu banyamurenge mirongo itanu n'umunani bari banyurujwe mu ndwi heze n'abarwanyi ba mayimayi muri ano makuru turagaruka no ku gitero ca bombe cahitanye umuntu umwe gikomeretsa indwi muri uganda kwa gatandatu ku mugoroba tubafitiye n'amakuru agezeho mu gisata ca siporo mu rwanda no mu burundi nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nendabice ku masonga nkitangura umuntu umwe yarahitanywe na bombe yatewe n'abataramenyekana mu micungararo y'umurwa mukuru kampala muri uganda ku munsi wa gatandatu iyo bombe yakomerekeje abagera kuri ndwi bane muri bo bakaba bari ndembe ubwongereza n'ubufaransa bwari bwagabishije ko hari ibitero bishobora kugabwa muri ico gihugu inkuru irambuye na ignatius bahizi akorera ijwi rya amerika muri uganda mu nama n'abanyamakuru umuvugizi w'igipolisi fred enanga yahamije ko umuntu umwe ari we wahitanywe n'icyo gitero abandi bantu barindwi bagakomereka kandi bane muri bo bagakomeretswa bikabije amakuru yabanje gusohoka yavugaga ko ari abantu babiri bishwe umuvugizi w'igipolisi yasobanuye imiterere y'icyo gisasu cya bombe n'uburyo cyatezwemo ati abagabo batatu baje nk'abakiriya basanzwe baje bafashe agasakoshi kari karimo ikintu kitamenyekanye nuko bagashyira munsi y'imeza bari barimo kunyweraho inzoga baganiye n'abandi bo basanze mu kabari bisanzwe ndetse banabagurira inzoga n'ibyo kurya nyuma gato baje gusohoka bakimara gusohoka igisasu cyaturitse kigarukiramo umwanya ungana na metero eshanu bisobanuye ubwoko bw'igisasu bakoresheje abahanga mu bisasu bya bombe bavuze ko icyo gisasu cyari gikozwe mu bintu bisanzwe nk'imisumari n'ibindi byuma bari bagiye bateranya bivuze ko iri ari iterabwoba ryo mu rugo uyu muvugizi w'igipolisi kandi yanatangaje ko abateze icyo gisasu ubu barimo guhigwa bukware ariko anasaba abaturage kutagira ubwoba kuko inzego zishinzwe umutekano zifite ubushobozi bwo kuburizamo ibindi bitero nk'ibi ku rubuga rwe rwa twitter perezida museveni yavuze ko icyo gitero cyagaragaye nk'igikorwa cy'iterabwoba ati rubanda ntirugire ubwoba kuko tugiye kunesha aba bagizi ba nabi nk'uko twagiye tubikora mbere uko niko perezida museveni yanditse ku rubuga rwe rwa twitter iki gitero kibaye nyuma y'ibyumweru bibiri leta y'ubwongereza hamwe n'ubufaransa basohoye amakuru y'uko hashobora kubaho ibitero by'abaterabwoba muri uganda ayo makuru yasabaga abashinzwe umutekano muri uganda gukanura amaso kuko hari icyashoboraga kubaho igihe icyo ari cyo cyose ibyo bihugu byombi byanasabye abaturage babyo batuye muri uganda kwirinda imyanya ihurirwamo n'abantu benshi ariko inzego zishinzwe umutekano muri uganda zisa nk'izitarahaye agaciro ayo makuru umuvugizi wa polisi ati kuvaho ibitero by'iterabwoba nk'ibi byatangiriye kubera muri uganda inzego zishinzwe umutekano zimaze guhagarika ibindi byinshi ati amakuru ajyanye n'ibitero y'ibihugu by'ubwongereza n'ubufaransa yatanze ntabwo yatungaga agatoki ahantu runaka ibyo bitero byajaga kubera kandi hari n'ibindi bisobanuro atatanze mu myanya mike yavuzweho ishobora kubamo ibyo bitero aha iki cyabereye ntabwo hari harimo muzi neza ko kuva mu wa bibiri na cumi tumaze kuburizamo ibitero byinshi cyane by'iterabwoba ndetse tukanasenya imwe mu migwi y'abaterabwoba bari bashinze mu gihugu kubera ubushobozi bw'umugwi wa polisi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu igitero cyo ku mugoroba cyabereye mu kabari kagendwa cyane n'abantu bakunda kurya inyama y'ingurube yokeje kari ahitwa kawempe hafi n'umurwa mukuru kampala iki gitero cyanibukije abanyayuganda ibitero by'iterabwoba bibiri byabereye icyarimwe mu mwaka wa bibiri na cumi mu myanya y'abantu bareberagamo umukino wa nyuma w'umupira w'amaguru w'igikombe cy'isi yose ibyo bitero by'icyo gihe byigambwe n'umutwe w'intagondwa wa al-shabab wavuze ko wari urimo guhana uganda kubera ko yohereje abasirikare bayo muri somaliya byahitanye abantu mirongo irindwi na batatu n'abandi basaga ijana barakomeretswa ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ignatius bahizi urakoze tuve muri uganda twerekeza muri kongo aho abanyagihugu mirongo itanu n'umunani b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba mayimayi biroze bishamuke mu mpera z'indwi twaraye dusozereye barekuwe abanyagihugu muribuka ko bafatiwe mu bitero mayimayi yagavye mu mihana yo mu bibogobogo muri teritwari ya fizi turi mu ntara ya kivu y'epfo muri kongo inkuru y'umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo ari mu gisagara ca baraka aba baturage biganjemo abana abagore abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga baraka mu ijoro ryo ku wa gatandatu baherekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'intumwa za sosiyete sivile n'abashefu byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga ibihumbi bitatu diedone muhoza n'umwe muri abo batwawe ubunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga icyumweru bari mu maboko ya mayimayi baradushorera twese ngo dushike baratunyaga guhera ku makarite ufite ifaranga wese baramunyaga nta kantu na kamwe na kamwe twize dusigarana turagenda ngo dushyike ku kagugu saa yine za nijoro dusanga hariho mayimayi nyinshi irenze ivanzemo abapfurero abiroze bishambuke n'ingabo za yakutumba naho no twahuriye nabo batwinjiza mu nzu baradukingirana n'abana n'abagore baraduhagurutsa badukuramo abana bane umwana umwe witwa musirimu uwa makongo uwundi witwa gatutsi wa yosefu n'umuhungu w'umurundi n'umushi naho abo bantu naho babajaniye twese kubabona sematungo sombo yahunze ukubiri n'abana be arashimira shefu wa lokalite ya kakuku etulo makenda ndetse n'abagize uruhare bose kugira ngo abantu babo bari bajyanwe bunyago bare kugwe ndanezerewe kuri uyu munsi umwana wanjye wari wagiye n'umwana w'umukobwa yabaga kwa nyirakuru mu bivumu tumenya amakuru kuko n'abagiye matekwa muri barya bari bagiye uyu munsi nanejejwe no kumanuka mva mu bibogobogo naciye ahagoye tugenda duhura na ba mayi batunyaze ariko nanejejwe nuko nageze ibaraka nkabona umwana wanje namubonye namuramukije namwikoreyeho twaganiriye numva igishika nari mfite ku mutima kiritse kuva agiye sinari nkirya sinari nkiryama ngo sinzire umuvugizi wa mayimayi biroze bishambuke bwana na burizi emabure iwe avuga yuko abantu bari batwawe ubunyago bose babashyikirije ingabo za kongo ndetse n'abayobozi gakondo hamwe n'abagize sosiyete sivile kandi ko nta basore banyuruje muri abo baturage bari bafite abantu twari turinze ni mirongo ine na batandatu muri abo bantu mirongo ine na batandatu harimo abagore cumi na babiri hakabamo abagabo bane hakabamo abana b'abakobwa icumi na barindwi hakabamo n'abana b'abahungu icumi na batatu bose ni mirongo ine n'abatandatu ariko bavuga yuko abo bafite hariya ari mirongo itanu na babiri abandi bavuye hehe ni mirongo itanu na babiri ariko twe ku ruhande rwacu ni mirongo ine na tubibutse ko abo bantu bari batwawe ubunyago mu bitero bagwanyi ba mayimayi biroze bishambuke mayimayi ya kutumba bagabye mu mihanda itandukanye y'abanyamurenge yo mu bibogobogo batwika cumi n'itatu bica abantu barenga cumi na batanu naho barenga ibihumbi birindwi bavanwa mu byabo vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika baraka wo mu ntara kivu y'epfo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda abakora akazi ko gutunganya no kugurisha amafi mato yo mu kiyaga ca kivu basaba ababishinzwe kugabanya igihe co kugara ibikorwa vy'uburovyi muri ico kiyaga abavuganye n'ijwi rya amerika basigura ko kucugara igihe kirekire bibatera ibibazo vy'ubukene abishinzwe nabo bakavuga ko bugara ikiyaga mu ntumbero yo kongereza umwimbu ukivamwo inkuru tubaza umenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yagendeye abo barovyi Ninja.
turi mu nkengero z'ikiyaga cya kivu mu karere ka karongi ahazwi nko ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha ni umurimo bakesha imibereho madamu odette umugeni kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika yemeza ko amaze imyaka makumyabiri acuruza isambaza akora muri koperative abakunda isambaza avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho aho byangejeje ni kure rwose binyigishiriza abana byaranyubakiye turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki
wabihagararaho nabihagararaho rwose n'amaguru yanjye yombi kandi nemye imbogamizi tugira iyo mudufungiye mudufungurira tugiye kurwaza bwaki uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baroba kimwe mu byo aba bagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika ni uko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza nkaba ndya neza kubera isambaza nkaba nambara neza kubera isambaza umwana akaba yiga kubera isambaza ubwo icyo ntazirata ni igiki njyewe nabigiyemo nta kintu mfite ntagira inzu ariko ubu mfite inzu nari mfite abana batoya abana bajya mu ishuri ubu ngubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere ijwi rya amerika rigera ku kibuye ryasanze hashize ibyumweru bibiri habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya kivu cyari kimaze amezi abiri n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga muri icyo gihe abakesha imibereho iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuze ayo bacira n'ayo bamira i karongi dutunzwe n'iki kiyaga ariko iyo mugifunze amezi abiri yose rwose bajya gufungura bamwe bararwaye bwaki abajura baragwiriye ubwo rero tubona amezi abiri mudufungiramo bamudufunze n'inda n'ubwonko ko ubwawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki ukwezi kumwe kuba guhagije nta muntu wari ugifite igitoki mu murima bari basigaye badusanga no mu mazu ku buriri bakakwiba uryamye bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye
iyo urebye gufunga njye mbona ntakemeranya nabo kuko gufunga njye mbona bigira inyungu cyane ko dufunga umusaruro wabaye muke twafungura ukaba mwinshi ari nayo mpamvu tukubwira ko n'iyi saha dufite umusaruro uhagije uwo nawe uraterwa n'uko twahagaritse nyine amezi abiri tukaba twarongeye gufungura ubu ni bwana emmanuel ndagijimana umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi wemeza inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere ukigera ahatunganyirizwa isambaza abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana
anasangira na nyoko kuko nta kintu nsangire n'amaboko zirumye cyane ziba zumuze kugira zizarurande
ndumva turyoshye mama wari uje guhase iyo uje guhaha no babanza kuguha ahubwo ngo mukomere abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya kivu zikorwa bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo kuko ku ruhande rwa kongo ho batajya bafunga bagatekereza ko umusaruro wabo waba wigira i kongo madamu beatrice mukamana amaze imyaka umunani acuruza isambaza avuga ko abarihira abana bana amafaranga mu mashuri yisumbuye leta yacu ni leta ishoboye ibintu byinshi cyane njya numva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya kongo mu gihe cyo gufunga ikiyaga kongo itakunda gufunga ikiyaga hakaba hakiyongeraho wenda uburinzi bwiyongera ku bisanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda mu gihe bafunze be kujya bakirubiramo abakongomani kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro ni uko ikiyaga cyarinzwe mu kiganiro na bwana ndagije imana ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka karongi avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u rwanda na kongo gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka buriya njye nabonye ibijyanye no gufunga kuba twafunga aho bakaroba n'ubundi umusaruro burya nta hantu ujya icyangwa ni uko ahubwo twebwe hano niba twafunze dufata ingamba zo gucunga tugacunga neza wa musaruro wacu kuko igihe tugiyemo n'udusanga ntaho wagiye nta mbogamizi irenge mbona kereka ahubwo wenda bariya abakongomani bo bambutse bakaza twe twafunze bakaroba mu mazi yacu ariko niba bakoresha yabo mbona nta kibazo gihari bakorana ko tugakora kugeza ubu akarere ka karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango mirongo itandatu na batandatu abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka karongi bakabwira ijwi rya amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice byatumye umusaruro uri kuboneka uri hagati ya toni ebyiri na toni eshatu zisambaza ku munsi nubwo biri uko ibikorwa bya ba rushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya kivu intumbero ni ukubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe eha bagira ubusa ijwi rya amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda yagezeho mu gisata ca siporo naho tuyahereye mu burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ejo kwa mungu muri ico gihugu niho ryasozera umunsi w'icenda umurwi wa bumamuru watsinze vitaro ibitsindo bine kuri kimwe gutyo ucugumana ikibanza ca mbere muri basketball naho umurwi wa new star ejo kuwa kabiri niho uzoja mu gihugu ca tanzania mu nkino z'akarere ka gatanu ibi vyose tubibaza mugenzi wacu desire hatungimana kuri uno wa kabiri ni umugwi wa new star uzofata urugendo ugana igihugu ca tanzania aho ugiye kwitabira inkino zo gukurakuranamwo kugira hamenyekane imigwi izitabira inkino za nyuma za afurika za basketball zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo kuri uno w'imana uwo mugwi wa new star wakinye urukino rwa kivandimwe na jimkana mu ntumbero yo kwitegurira izo nkino muri urwo rukino new star ikaba ariyo yatahukanye intsinzi ku manota mirongo umunani n'atatu kuri mirongo itanu n'indwi shimirimana christian batazira ndindi yahoze akina muri uwo mugwi uno munsi akaba ari wawumenyereza amenyesha ko atari ubwa mbere bitabira izo nkino kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bari bazitabiriye aho zari zabereye mbere aho nyine muri tanzania aratubwira icigwa bakuye muri izo nkino nico urwo rukino rwa kivandimwe rwabafashije darusalamu twaragiye twakuye ikigwa kinini hama n'urukino twakinye nakuye ikigwa ikigwa gikomeye cyane kuko nabonye ko ari ama automatisme amwe amwe ataraza tanko nivyo tugiye gukosora cyane muri iminsi iri imbere iminsi isigaye ikintu tugiye gushimikirako cyane ni bibiri ni bibiri kuko hariho atake cyane nibyo nakubwiye kugira aze ama automatisme hama na defense na defense ko defense nibaza yuko yino sico kimena hariya ko je ziratandukanye tuzo tuyadapta uko bigenda kose suivant match ingene imeze christian nshimirimana amenyesha ko bari ku kazi badasinziriye mu ntumbero yo zo kwitwara neza ariko agasaba ko ababishoboye bose bobafasha uhereye kuri leta twebwe urumva tu- tuba turi ku kivi uko bukeye uko bwije ijoro n'umurango nibaza yuko icyo nusaba leta cyangwa amashyirahamwe yigenga yuko boduterera bodufasha bodufasha bodufasha bagadufata mu mugongo kuko bikenerwa ibintu byinshi bikenerwa uburyo bwinshi ni inzira- ikintu nusaba leta ni ukwishyiramo ukuboko kwayo hamwe n'aya mashyirahamwe kuko nibyo bituma na ekipe yitegura neza nimba dukeneye intsinzi uwo mugwi wa new star uri mu itsinda rya gatanu rigizwe na kurasin hats yo mu gihugu cya tanzania city oilers yo mu gihugu cya uganda na brave hats yo mu gihugu cya malawi nshimirimana christian amenyereza new star amenyesha ko bafise amahirwe menshi yo kurangiza mu kibanza cya mbere muri iryo tsinda amenyesha ko ari iyo ntego bafise kugira bashobore gushika mu nkino za nyuma za afurika zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo mu mupira w'amaguru naho mu higanwa ry'u Burundi mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi aho olivier niyunge ko yararamutse akina n'umugwi wa vitaro yamenyereje mu higanwa riheze uwo mumenyereza yerekanye ko vitaro yatakaje umumenyereza mwiza nta kigongwe rero yagiriye vitaro yanakiniye akiri muto kuko bumamuru yatsinze uwo mugwi wa vitaro ibitsindo bine kuri kimwe mu zindi nkino zabaye kuri uno munsi w'icenda w'ihiganwa ry'uburundi mu mupira w'amaguru royal fc yatsinze burundi sport dynamic ibitsindo bine kuri bitatu top junior itsinda flambo de lest ibitsindo bitatu kuri bibiri rekuroko banganije na bujumbura city ubusa ku bundi umugwi wa flambo du centre ukaba wanganije na message ngozi ibitsindo bibiri kuri bibiri iyo migwi yose ikaba yegukira akademiro message egre noir yanganije na kayanza united igitsindo kimwe ku kindi musongati inganya na rukinzo ubusa ku bundi nayo atletico new oil ikaba yanganije na olympic star y'imuyinga ibitsindo bibiri ku bindi iyi ndwi rero y'icenda mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi primus league ikaba yinjiyemwo ibitsindo mirongo ibiri n'indwi mu nkino umunani zabaye desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana reka ukorerwe mu ngata na jean claude munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata ca sport mu rwanda mu mupira w'amaguru amakipe abiri yari ahagarariye u rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya afurika ku makleb yombi yarasezerewe mu mpera z'icyumweru gishize ku ntara ya kabiri ejo bundi kuwa gatandatu mu irushanwa rihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo ikipe ya aprfc yari yagiye gusura etuwari ry'isaheli yo muri tunisiya nyuma y'uko aya makipe anganyije igitego kimwe kuri kimwe mu mukino ubanza wari wabereye i kigali ku ruhande rwa aprfc bari bagifite icyizere cyo gukuramo etuwari ry'isaheli iwayo nk'uko michel masabo umunyamabanga w'ikipe y'abasirikare b'u rwanda yabitangazaga bahungu kubera morale bafite technical staff administration team biragaragara ko abantu bari tayari ahubwo urugamba ruradutindiye abantu bameze neza mu maso y'abakinnyi urabona ba- bafite morale urabona bafite kwemera yuko icyo baje gukora kizashoboka baje rero bahagurukiye intsinzi nta kindi umukino wabereye mu mujyi wa monastir etoile du sahel yahemukiye aprfc yitsinda ibitego bine byose ku busa nka bya bindi bajya bavuga mu mukino w'amakarita ngo umuntu yatsinzwe umurisa gusa nubwo aprfc yasezerewe muri ligue des champions izahita yerekeza mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ejo ku cyumweru muri iryo rushanwa rya coupe de la confederation ikipe ya as kigali nayo yasezerewe na darling club motema pembe yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye i kinshasa darling club motema pembe yatsinze as kigali ibitego biri kuri kimwe mu mukino ubanza wari wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo nabwo darling club motema pembe yari yatsinze as kigali ibitego biri kuri kimwe nubwo ikipe ya as kigali yasezerewe mu irushanwa umunyamabanga mukuru wayo francis gasana asanga urugendo rwabo rutarabaye imfabusa kuko intumwa z'u rwanda zabonye umwanya wo kuganira iby'ubucuruzi n'abashoramari bo muri kongo hari gahunda ya trade mission ya psf ifatanyije n'ubuyobozi bwa yasi kigali kuko ubuyobozi bwa yasi kigali niyo inisheta twatekereje ko byaba byiza tuje mu rwego rw'umupira ariko tugakora na business iki ni igihugu gifite abantu benshi ni igihugu turimo dukorana neza ntago rero twaza ngo dukine umupira gusa twibagirwe n'urundi ruhande rwa rwa business niyo mpamvu twazanye na delegasiyo y'abacuruzi bageze kuri mirongo itanu bakaba rero hari inama iteganijwe iyo twita b2b business to business tukiri mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru kuri stade national amahoro i remera habaye umuhango wiswe rayon sport day wari ugamije kwerekana ku mugaragaro abakinnyi ikipe ya rayon sport izifashisha muri shampiyona izatangira mu mpera z'iki cyumweru muri uyu muhango habaye n'umukino wahuje ikipe ya rayon sport na kiyovu sport uyu mukino warangiye kiyovu sport itsinze rayon sport ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya kiyovu sport byatsinzwe na abedi bigirimana na bienveni mugenzi naho igitego cya rayon sport gitsindwa na onana esombe kuri penaliti uku gutsindwa kwa rayon sport mu birori yari yateguye byatumye umunsi mukuru wayo urangira nabi bimera nka kwa kundi umuntu aba yiteguye kwihereza isosi hanyuma kubw'amahirwe make hagatakaramo inshishi yari claude munyandinda i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo n'ibiganiro byari biremeshejwe na jewe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire muri bo harimo fasila gebehu yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kugira indwi nziza ahanje turaza kuba turi kumwe mu ma-